Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kamisa onkololeessa 20 bara 2016 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo onkololeessa 10 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
kan oduu dubbisu hantuu jubee horaatii mataan oduu manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa ba'e raggaasise.
kaadhimamtoonni dorgommii pireezidaantummaa yuunaayitid isteets lameen doonaald tiraampiif hilarii kilinton kaleessa galgala walfalmii marsaa xumuraa jechuun sadaffaa geggeessanii jiru kanarratti oduudhaa booda gabaasaaf xiinxala qabna waldaan abboota seeraa oromoo gidduu kana magaalaa london keessatti marii geggeessuudhaaf qophaa'aa jira kanarrattis qophii addaa qabna dhaggeeffatoota keenya waan maraafu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma oduuf gara tujubeettaa deebina.
Itoophiyaa keessatti nagaaf tasgabbii buusuuf manni maree ministeerotaa fulbaana 28 bara 2009 labsii yeroo hatattamaa baase manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa raggaasisee jira. Abbaan Adangaa Muummichi obbo Geetaachoo Ambaa'ee labsiin sun maaliif akka ba'eef hojiirra ooliinsa isaa ilaalchisee ibsa bal'aa kennaniiru. Ibsa sana keessatti labsiin sun sababaan inni barbaachiseef keessaa baatilee darban keessa jeeqamni uumamee ture biyya diiguutti waan geesseef kanas nagaa eegumsa dura tureen to'achuun sadarkaa hin danda'amne irra ga'e jedhan ibsa sanaan booda manni maree sun labsii sana ilaalchisee marii geggeessee jira labsiin yeroo hatattamaa biyyattiin nagaaf tasgabbii dur qabdutti akka deebituuf misoomni eegalamee jiru akka saffisu gochuuf jechuudhaan miseensonni mana maree irratti mari'ataniiru. Manni maree sun labsii yeroo hatattamaa sana dabalate miseensota mana mareef ogeessota seeraarraa kanneen walitti dhufan miseensota boordii raawwatiinsaa xiinxaluudhaan raggaasisee jira. Akkuma kanaan miseensa mana mareerraa obbo Taaddasa Hordofaa, aadde Gannat Taaddasa, aadde Munaa Ahmadiif aadde Nuuriyaa Abdurrahmaan yoo ta'an ogeessota seeraarraa immoo obbo Kifla Tsiyoon Maammoo, obbo Habta Fikkalchaaf, obbo Sayid Huseen filatamaniiru. heerri riippaabilikii dimookiraasummaa federaalaa itiyoophiyaa keeyyatti sagaltamii sadii waa'ee labsii yeroo hatattamaa kutaa inni tuqe irratti manni maree bakka bu'ootaa innaa hojiirra hin jirretti labsiin yeroo hatattamaa labsamu mana mareef dhiyaachuun kan irra jiraatu labsii sana booda guyyoota kudha shan booda ta'uu ibsa. Biyyoonni Afrikaa uummata biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaan ilaalchisee kan qophaa'e waliigaltee kaampaalaa raggaasisuu hojiirra oolchuun akka irraa eegamu pirezidaantiin Koree Fannoo Diimaa addunyaa beeksisaniiru. Pirezidaantichi Piiter Maarer kaleessa gamtaa Afrikaaf ibsa kennaniin Koreen Fannoo Diimaa addunyaa waliigaltee sana hojiirra oolchuuf yaadaawwan gargaaru jedhanillee dubbataniiru. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanuun rakkoo yeroo ammaa addunyaa mudatee jiru keessaati. Keessumaa Afrikaa keessatti. Afrikaan biyya uummata biliyoona tokkoof qabxii lama keessa jiraatu keessaa kanneen miliyoona kudha lama ta'an biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananiiru. Pireezidaantiin Koree Fannoo Diimaa addunyaa Mister Piiter Mareer akka jedhanitti kanneen akkasiif deggirsa gochuuf bara 2009 waliigaltee kaampaalaa ka jedhu qajeelfamni seeraa tokko ba'ee ture. Kana hojii irra oolchuuf immoo hojiiwwan hojjetamuu qabu jedhan dubbataniiru.
It is an African solution offering a comprehensive framework that can help states assist and protect IDPs.
Waliigalteen kaampaalaa sun biyyoonni lammiiwwan biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan akka deggeran ka jedhu furmaata lammummaa Afrikaati. Waliigalteen kun biyyoota Afrikaa maraan raggaasifamuu qaba. Kanneen raggaasisanis guutummaatti hojiirra oolchuu qabu. Gamtaan Afrikaa gama kanaan qooda murteessaa bu'aa qabu qaba. Adeemsa kana deggeruuf jecha koreen fannoo diimaa addunyaa akka qopheesseef har'a gabaasa nuti gumii nagaaf tasgabbii gamtaa Afrikaaf dhiyeessine jira. Kunis hojiirra oolchuuf ka gargaaru yaadawwan gorsaa 25 of keessaa qabaa jedhan. Ibsi pirezidaantiin koree fannoo diimaa gamtaa Afrikaa kennan dhimmoota naannoof ardii kan of keessaa qabu ture jedha Iskindar Fireew Finfinneerraa. Aangawoonni Somaaliyaa ka to'annaa jala oolchanii turan gaazexeessaa Aljaziiraa Hamzaa Muhammadiif nama suraaf viidiyoo kaasu guyyaa lamaaf hidhanii turan gadhiisuun gabaasamee jira. Humnootiin naga eegumsaa namoota kana gaaffiif to'annaa jala kan oolchan Maqdishoo keessatti erga isaan naannoo garee Alshabaabiin to'atamee jiru dhaqanii deebi'anii booda. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa Mohammad Abdii Meeriyee raadiyoo sagalee Ameerikaa fakkeebsanitti namoonni kun utuu mootummaan hin beekin Somaaliyaa akka seenan innaa ta'u naannoo shororkeessonni to'atanii jiran seenanii gabaasa gam tokkoo qofaa fudhatanii biyyattiidhaa ba'uuf turan jedhan. Mohammad gadhiifamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif har'a kan ibse innaa ta'u waa'ee hidhamuusaa garuu ibsa bal'aan kennine. Mohammad akka gadhiifamuuf waldaa gaazexeessota Somaaliyaaf kan Aljaziiraa iyyata galfatanii turan. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti kaadhimamaan paartii riippaabilikaanotaa doonaald tiraamp duula adeemsi filannoo wal dha'e jedhan itti fufuudhaan falmii kaleessa galgala geggeessan irratti bayii filannoo sadaasa saddeeti in simadhu jedhan guyyaan isaa innaa ga'uun dubbadha jedhaniiru sabaa himaaleen faallaa isaanii akka dhaabbataniif sammuu uummata sagalee kennuu summeessuu jechuudhaan mormituu isaanii hiilarii kilintan pirezidantummaaf qaruma dorgomuun eeyyamamuuf hin qabu jedhan yuunivarsiitii ariizoonaatti gargaaraa piroofeesaraa kataan riichaard hereeraa akka jedhanitti yaadi tiraamp fudhatama kan hin qabaanneef innumaayyuu namoota sagalee kennuudhaaf hin murteessin jiran fuula isaanii akka irraa deeffatan gochuu malaa jedhan kilintan falmii sana booda akka jedhani tiraamp bayii filannoo hin simadhu jechuun ofii isaanii nama balaaleffachuu itti fufanii utuu jiranii balaaleffatamuu isaanii dubbachuuf tattaaffii isaan godhanii jedhan falmii isaanii kaleessa galgalaa imaammata alaa nageenya biyyaaf dhimmoota kabiroo hedduu irratti kafuulleeffate ture. Duulli magaalaa Iraaq Mosul ISISin harkaa baasuuf geggeeffamaa jiru kan eegameen ol ariifataa jira jechuudhaan muummichi ministeeraa Iraaq Haydar Al-Abaadii beeksisan. Kana ka dubbatan Paaris bakka ministeeronni dhimmootii alaa gama dhiyaa giddugaleessa bahaa ISIS ennaa Mosul gadhiisee ba'u attamiin nagaaf tasgabbii magaalattiif akka deebi'u mari'atanitti ture. roobii kaleessaa kan duula lafoo humnoota wal ta'anii iraaq hoogganan ajajaan waraanaa yuunaayitid isteets humnootiin iraaq diinaaf carraa akka hin kenninetti hedduu akka hin ariifanne waamicha dabarsan iraaq musuliin qabachuuf ariifachuun akka irra hin jiraannetu natti dhaga'ama injifataa jirtu injifannoo keessan eeggadhaa jechuudhaan waraana biyyattii akeekkachiisaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtanas waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffattoota keenya qophii ittaanutti ce'uu keenya dura wallee aadaa ka wallisaa jireenyaa ayyaanaa waggoota digdama dura wallisa kanan sinafeera.
Aleel garri keenya siluma barri keenya. Aleel garri keenya siluma barri keenya. Aleel garri keenya siluma barri keenya. Aleel garri keenya siluma barri keenya. Jirti gartuun gamoo garri keenya siluma barri keenya. Aleel garri keenya siluma barri keenya. Rikicharra teessee oo garri keenya siluma barri keenya. Aleel garri keenya siluma barri keenya. Nooraa bobeessiti oo garri keenya siluma barri keenya. Alee garri keenya siluma barri keenya. Jirti artuun namoo garri keenya siluma barri keenya. Alee garri keenya siluma barri keenya. Abiddarra teesse oo garri keenya siluma barri keenya. Alee garri keenya siluma barri keenya. Niitii bobeessiti oo garri keenya siluma barri keenya. Alee garri keenya siluma barri keenya. Yaa'oo laabaloo yaajoortu alagaa adamsataa ganambataan sirra jete. Yaa'oo laabaloo asham yaajoortu alagaa afa adamsataa ganambataan sirra jete. Yaa'oo laabaloo yaajoortu alagaa adamsataa ganambataan sirra jete. Yaa'oo laabaloo asham yaajoortu alagaa adamsataa ganambataan sirra jete. Seese koo seese dabeessa. Seese koo seese dabeessa. Dallaa bona nyaatoo seese dabeessa. Baalloo safaraanee seese dabeessa. Gadee badaraatoo seese dabeessa. karaa bakka yaaduu teessee dabeessa. Utuu bakka taasisuu teessee dabeessa. Shaanfoo bakka raadiyoo teessee dabeessa. Yaa'oo lafaloo yaa joortu alagaa adamsataa kan hambataa sirra jete. Asham. Yaa'oo lafaloo yaa joortu alagaa adamsataa kan hambataa sirra jete. Asham.
Wallisaa jireenyaa ayyaanaa wallistoota Oromoo waggoota digdama dura Finfinneetti achi buuteen isaanii dhabame keessaa tokko dhaggeeffattoota keenya wallisaatiif guddaa galatoomsanna. Dhaggeeffattoota keenyaa walfalmii kaadhimamtoota filannoo pirezidaantummaa lameen jechuun ka paartii Rippaabilikaanii bakka bu'an doonaald tiraampiif ka paartii dimookiraatotaa bakka bu'uudhaan dorgoman hiilarii kilintan gidduutti geggeessame ka marsaa sadaffaa jechuun ka xumuraa ka galgala dabree kana xiinxaltoonni siyaasaa akkamitti ilaalan bara 2014 kutaa teksaas irraa akka dorgomaa dhuunfaatti senatarummaa ameerikaaf ka dorgomee tureef yeroo ammaa achuma kutaa teksaas ka jiru kooliin kooleejitti barsiisaa dinagdee ka ta'e Piroofeesar Mahammad Abbaa Jabal Xaahirootti bilbila argadheen jira. Ibsaa kana naa kennuudhaaf guddaan galatoomsadha Piroofeesar Mahammad.
Atiif dhaaferuu keetiif galatoomii namo.
Halkan dabre kana walfalmii pirezidaantummaa ka xumuraa jechuun sadaffaa akka hordoftee jirtu nana mana mee walumaa galatti walfalmii edaa akkamitti ilaalta?
Walfalmiin edaa ka duraanii lamaan irra xiqqoo adda ture Doonaald Tiraamp akkaataa filannoon kun itti deemuu namni jijjiiruun irra ture yoo jiraate isa ture. Hilarii akka gaarii deemuufit jira haga ammaallee ka isiin riskii hedduu fudhachuun irra hin turre. Inni waan isii ittiin mormu waan hedduu qabaa ture kaleessa akkuma dhageettan wikileeksiin imeelii hatamee bahee hedduu gadhiisee ture waan gaggaarii waan hin ta'in waan silaa inni isii ittiin dhiibuu danda'u garuu Daanan Tiramp akkuma beeknu waan hedduu qabu san illee isii irratti akka gaariitti dhimma itti bahuu hin dandeenye waan isiin haasoftu jala deema waan xixiqqoo irratti yeroo isaa guba. kana ka wanni guddaan ammoo wanni inni dhuma irra jedhe suni filannoo kan itti bahii isaa takkaa'u xumura isaa hin fudhattaa yennaan amma isiniin himu jedhe sun waan hedduu jalaa diige waan isa gargaare natti hin fakkaatu waan isiin isa goote irra waan inni godhutu irra hedduu ka daanan tiramp akkuma jala deemne ilaalaa turre waan hedduu waan isan gargaarre dubbataa edaas waan guddaa waan isan gargaarre ka dubbate keessa ka boodarra dubbate sun waan isa gargaare natti hin fakkaatu.
Waa'een filannoo jechuudha.
Waa'ee filannoo itti bahii isaa outkamii isaan fudhattaa yennaan amma isiniin himuu jedhe.
Gama kaadhimamtuu dimookiraatotaa Hiilari Kilinteeninoo maal argitan hanqinaa walfalmii edaa keessatti?
Isiin akka gaariitti itti qophooftee dhufti. Wal mormii duraanii lamaan illee isiin itti qophooftee dhufti. yaada isii akka gaariitti walitti qabdee haasa'uu dandeetti isiin xabaqaadha. Namni haasawa beeku tufti xabaqaa ta'uu qaba jechuu kiyya utuu hin ta'in akka gaariitti waan haasawa isii ibsachuu dandeetti. Waan isaan dhooftullee itti qophooftee dhuftee bakka gaarii yoo argattu waan san keessa seensiftee isaan dhoofti. Inni ammoo waan hedduu uduu qabu waan kana isii irratti itti dhimma bahuu hin dandeenye waan imeelii waan dura taa'aa nama kaampeenii isii hilariin hin amanamtu wanni isiin jettu hin amanamu jedhee wanni inni dubbate waa hedduutu waan silaa inni isii irratti dhimma itti bahuu danda'utu ture garuu akkuma argite san Daanan Tiramp waan tokko eegalee booda yoo isiin waan jettu waan eegale san dhiisee waan isiin kara isiin ooftu jala masakama.
Ofirraa ittisuutti deebi'a jechuudha.
ofirraa akka qajeelattis fakkeenya yoo sii kenne waan imeelii kaasee uduu inni haasa'u isiin dubbii san jala jalliftee waan raashaa haasa'uu jalqabde booda innis waan imeelii dhiisee waan raashaa haasa'uu jalqabde wanni sun waan isa gargaaruu miti. Qaroo ta'ee dubbii eeggatee dubbiin garam deemtii nama akkasitti waa eeggatuuf isiin ammoo hin eeggatte kana rakkinni isaa guddaanan ka arge.
Dhimmi guddaan kan akka boombii isa dhawe tokko ka biraan waa'ee inni waa'ee dubartootaa dubbataa turedha. Waa'ee quunnamtii saalaa gaafachuuf waan akkasii waan ilaallate jechuudha. Dhimma gama kana jiru akkamitti ilaalta?
Sunis hedduu isa miidhe duraan dubartii irraa gargaarsa hedduu qabaa ture Tiraamp booda irra waan access Hollywood waggaa kudhaniin dura waraaban san gaafa gadhiisan wanni waan hedduu nama ajaa'ibsiisus waan nama rifachiisus namni guddaan akkana dubartii irraa akkas haasa'uun isaa nama rifachiisa gargaarsa hedduullee hin dhabee warri duraan isa gargaara jiru hedduun illee gargaarsa jaraa jalaa fuudhanii kun hedduu isa miidhe.
Yeroo gaafatamullee akkuma waan salphaa godheeti kan inni deebisaa ture kun waanuma golatti haasa'amu waan akkas akkas jedhe dubbachuudha kan inni barbaade garuu dhimmi kun keessumaa dubartoota hedduu akka miidhedha kan dubartoonni dubbataa turan kabajaa keenyatti bu'e kun salphisuuf qaanessuudha jedhaniiti kan isaan dubbataa turan kun gama riippaabilikaanotaata illee namoota hedduurraa fageessee jira amma doonaald tiraamp bakka bu'aa riippaabilikaanotaa kaadhimamaa riippaabilikaanotaati jedhanii afaan guutuun dubbachuun ni danda'ama.
hedduu rakkisaadha namu akka seeraati kaa'isuma qaadhimamaan ripablikanaa isuma garuu akkuma hojii dhageenye kan namni warri gugurdaan ripablikanaa isaa vootin goonu isaa qoonqan buufnu isaan gargaaru jedhaniiran ifatti bahanii akka jeeb buush faa namni hedduun dubbataan mana koongirasaatu pool raayaan isa wajjiin kaampeenii godhu walii gaddeeme garuu isaa voot godhaa jedhe isaa voot godhaan sunuu wama dubbata manaa ta'eef malee jaalala tirampiitiif natti hin fakkaatu akka inni waan kana dhaba'aa jiru hin argan garuu namni gariin qaadhimamaa riippablikanaa waan ta'eef hin gargaaraa jedhan malee hedduu rakkina hedduu itti fide riippablikaana gargar baasee wanni riippablikanni ittiin uf dhaaduu turte tokko namu safuu ameerikaa vaaliyuu ameerikaa kan dubartii kabajuu ijoollee kabajuu traditional marriage kabajuu waan akkasii kanaan beekamti garuu doonaald tiraamp wanni inni dubbatu nama xiqqeessuu dubartii akka hamatti irraa haasa'u gurraachaaf laatiinuu akka hamatti irraa haasa'u waan hedduu gaaga'ama riippablikaana keessatti fidee garuu kaa itti seenteef duuba deebi'uu hin danda'ani fayyuuf ammoo hin tura hedduu gargar baase riippablikaana.
dorgomaa seneetara ameerikaa duraaniif ka teksaas jiru koolin kooleejitti barsiisaa dinagdee piroofeesar mahammad abbaa jabal xaahiroo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsa.
Ayyee ayyee asillee galatoomne.
Dhaggeeffatoota keenyaa walfalmiidhuma kaadhimamtoota pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi kana ilaalchisee tigisti immoo gabaasaa qindeessite qabdi gara sanatti dabarra.
Hilaarii Kilintanii fi Doonaald Tiraamp filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa guyyaa 19 booda godhamu dura walfalmii sadaffaa fi hanxumuraa kaleessa geggeessaniiru. Lachuu biyyattii hoggaa afran dhufuuf hoogganuudha ana wayya jedhanii hawaasa amansiisanii akkaataa itti sagalee argatan irratti falmachaa turan. Kaadhimamtoonni lamaan yeroo walfalmii kaleessa jalqabanis ta'ee xumuran akkuma han yeroo darbee harka wal hin fuune. Kun immoo biyya Ameerikaa keessatti waan baramee miti. walfalmii kaleessa laasveegaas godina nevaadaatti godhame kanarratti wantoota qalbii daawwattootaa baay'inaan hawwate keessaa tiraamp adeemsi fi filannoon ameerikaa rakkoo qabaachuu fi sagaleen hatamuu deddeebi'ee komachuusaa booda gaazexeessaan walfalmicha geggeessisaa ture. egaa kana ta'e bayii filannoo hin fudhattaa jedhee hoggaa gaafatu deebii tiraamp kenne ture tiraamp akkana jechuudhaan deebise.
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen.
Gaafa yeroo isaa ga'uun hubadha. Ammaan kana waanan ilaalu hin qabaadhu. Yeroo isaattin ilaala. Garuu kanan amma argaa jiru baay'ee gaarii miti. Jalqaba sabaa himaaleen amanamoo miti. Darbee immoo yaada filattootaa summeessaa jiran.
Inni akkana jennaan kaadhimamtuun paartii Dimokiraatii Hilarii Kilintan immoo karaa isheetiin He is denigrating, he's talking down our democracy.
Doonaald Tiraamp Puutiin biraa qarqaarsa kan arganne nutti himuu akkasumas ifaaf ifatti raashiyaan hojii keenya danquudha harka keessa qabaachuushii amanee balaaleffachuu qaba. Kana malees basaasa raashiyaan biyya keenya irratti deemsistu kan duraan gaariidha jechaa ture akka hin deeggarre amma uummata Ameerikaatii ifa godhuu qabaa jechuudhaan gaafi dhiyeessite. kaadhimamtoonni lamaan kun dhimma mana murtii olaanaa ameerikaa seera mirga ulfa ofirraa baasisuu fi baqattoota laalchisee karoora fi yaada adda ta'e qaban walfalmii kaleessa kanarrattis sanuma calaqqisiisan keessumattuu dhimma baqattoota laalchisee tiraamp yaada dallaa daangaa ijaaruu yeroo duulli na fidadhaa jalqabee qabee ibsaa ture ammas akka itti amanu irra deebi'ee dubbateera hiilariin garuu kun maatii bittinneessuudha jechuudhaan. yaadicha balaaleffate akkuma beekamu adeemsa fi filannoo ameerikaa lammiilee ameerikaa qofa odoo hin ta'in addunyaa hundatu duuka bu'ee hordofa bara kana immoo walfalmii televezyiiniidhaan laaluu qofa odoo hin ta'in namoonni karaa sabquunnamtii hawaasummaa irratti walfalmii hordofuu qofa odoon ta'in yaada namoonni adda addaa qaban han sooshaal miidiyaa irratti yookaan immoo sabquunnamtii hawaasummaa irratti maxxanfamus hin hordofa namni lammii
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya waldaan ogeessota seeraa kan oromoo xumura torban kanaa jechuun onkoleessa 22 23 magaalaa landan keessatti marii geggeessuuf ka jiran ta'uun ibsamee jira karoora walga'ii kanaa laalchisuudhaan jaallanneen qindeessitoota keessaa tokko pireezidaantii mana murtii waliigalaa oromiyaa duraanii ka ta'an obbo Tashaalee Abarraa jaallanneen haasofsiistee jirti akkana jechuudhaan jalqaban.
Kaayyoon isaa haala amma oromiyaa keessatti filate oromiyaa irratti darbee bakka biraatti dhiyaa kan jiru mormii yookiin immoo warraaqsa uummataaf humna godhachaa kan deemaa jiru mootummaan amma karfiyuu baasee labsee yeroo kana kana irratti marii gochuufidha keessattuu hooggansi siyaasaa maal ta'uu qaba mootummaan kun tasa kan kufu yoo ta'e kufuu baate illee sochiin kun akkaataa kanaan kan itti fufu yoo ta'e attamitti hoogganamuu qaba sarara baratame irraatii fooyya'ee attamitti hoogganamuun irra jiraata isa jedhu marii jechuudha keessattuu uummanni oromoo akka uummata hooggansa siyaasaa qabu tokkootti achi bahuu danda'a hooggansi siyaasaa isaa maal fakkaata jedhu xiinxalanii bakka hanqatetti wanti itti guutamu jiraateetti. akka ruwaandaa faa akka somaalee faa biyyi kun qoqqoodamtee gaafa jennu akka siviil woor isa jedhamu ittiin ceene maaltu ta'uun irra jiraata qophiin jiraata jedhu xiinxaluudha jechuudha kun kan jiraachuu danda'u hooggansa siyaasaa yoo jiraateedha hooggansa siyaasaa jiramoo hin jiru isa jedhu kana xiinxalanii yoo hanqina qabaate kana sirreeffatanii akka gara fuulduraatti dhiyaatan uummanni oromoo fi dhaabonni siyaasaa beektonni oromoo waliin taa'anii akka bifatti godhan gochuun barbaachisaa waan ta'eef kanaafidha jechuudha.
hirmaattonni walga'ii kanaa biyya ingilizii duwwaarraati.
Lakki biyya Ameerikaa irraa namoonni hedduun dhufu Awustiraaliyaa irraa dhufuun dhufanii hin beekne garuu Awurooppaa irraa namoonni adda addaa dhufu.
Saba Oromoo gidduu ilaalchi siyaasaa adda addaa jiraachuu mala yookiin ejjennaan adda addaa jiraachuu mala. Isaan kanatti walitti fiddanii yaada tokko irratti wal ga'uu danda'uudha moo maayin?
yaadni isaanii guddaan kanadha hundi isaanii iyyuu politikaal liidarship ijaarachuu qaba isa jedhu irratti yaada qabu isaan walitti fidne attam gootaniiti tokko taatanii yaada gurmaa'aa tokko yaada bakka tokkotti qindaa'aa tokko dhiyeessuu dandeessu liidarship yookiin immoo hooggansa siyaasaa attamii provayid godhuu dandeessu isa jedhu irratti isaanii mariistuudha tokkoffaa isaanummaan iyyuu yaada attamii qabu garaagarummaan isaanii tokkummaan isaanii maal fakkaata isa jedhu xiinxaluu qofa otoo hin ta'in kan itti gaafatamummaa qabu waa tokko uummata oromoof dhiyeessuuf Oromoon yeroo ammaa kanatti tokko ta'eera isaanirraas tokkummaa akkanaatti eegama jechuudha keessattuu achi bahanii dubbachuu uummanni Oromoo kanaaf kana barbaada akkasitti qindaa'eera akkasitti gurmaa'eera isa irratti barbaachisoodha jechuudha warri dhaaba siyaasaa tokkummaan isaanii gaafa jennu qaamaan tokko ta'u miti garuu waan barbaadan irratti maal sammuu keessaa qabu maalidha sagantaan isaanii maal fakkaata isa jedhu qulqulleeffachuudha.
Asirratti waan kun egaa wanta walga'ii guyyaa lamaan xumuramu natti hin fakkaatu maaliif manuma tokkooyyuu nama yaada adda addaa qabu obbolaa walitti fiduun salphaa miti.
Sochiin biyya keessa jiru dhaawwata siyaasaas tokkoomsaa jira jennee ilaalla gama keenyaan. Namni hedduun waan yaada kana gaafa kaasnu guutummaan guutuutti gammachuudhaan kan fudhataa jiru. Lakkii waa tokko gochuu dandeenya kan jedhutu jira jechuudha. Yaada isaa irratti walii galuu argina. Yaa kanaaf namoonni garaagarummaa isaanii qabatanii yookiin immoo dhaabbileen siyaasaa garaagarummaa isaanii qabatanii waan kana irratti hojjechuu danda'u yaada jiru qabna. Gaaffii lammaffaan ati kaafte kan hojiin wal qabsiifte yaadni kun guddaadha. Namoonni waanuma xinnaa irratti walii galuuf rakkachuu danda'u. Manuma dhuunfaa jireenya dhuunfaa keessattuu akka jettu dhugaadha. Takkaatti xumuruuf yaadaan jiruun illee. Walga'iin kun fakkeenyaaf Landan tokko kan jedhamu ta'e Landan lammaffaa, Landan sadaffaa asirraatii Ameerikaa, Awustiraaliyaa bakka adda addaatti qophaa'ee hawaasni Oromoo irratti mari'atuu qaba. Hawaasa Oromoo qofa otoo hin ta'iin uummata biraa wajjiniin taa'anii hariiroo tolfachuu qixa siyaasaa xiinxaluu fi isaan wajjiniin negoshiyeetii gochuun barbaachisaadha jechuudha. Amma ooredii naannoo adda addaa irratti sochiin adda addaa jira. Dhiigni baay'een dhangala'iin attamitti bu'aa guddaa argachuun danda'ama isa jirurratti akka isaan yaadan jechuudha. Kun hin danda'ama jennee amanna gama keenyaan akkuma itti jette takkaatti kan dhumatu miti. Yaada guduunfame tokko yaada tokko ta'e tokko irra deddeebi'anii qulqulleessuuf hojjechuudhaan sochiin kun hin jira walitti dhufanii waliin hojjechuunis jiraachuu mala jechuudha.
Egaa yeroo baay'ee dhaabota siyaasaatu walga'ii akkasii gaggeessa walitti dhufanii haasa'u waliigaluu yoo waliigaluu baatanis dhiisuu. Isin waldaan keessan garuu waldaa ogeessota seeraati. Attamitti kana gaggeessuuf yaaddan?
Waldaan ogeessota seeraa waan kanaaf baay'eedhuma isa aayidiyaal jedhan faranjoonni san nu fakkaata nutti maaliif siyaasa mataa keenyaa hin qabnu otoo qabaanne illee sana qabannee garaagarummaa isaanii akka isaan irratti marii'atan niwutiraal poozishin qabannee akka isaan wal gargaaran of gargaaran uummata oromoo wajjiniin isaan konneekti godhan gochuu dandeenya jenneetu yaadna fakkeenyaaf akka osaa yookiin immoo oromoo staadis asosiyeeshin qorannaadha isaan hin danda'u jennee amanna yookiin immoo akka maccaaftuu lamaa isaanis waldaa gargaarsaati qophii akkanaa gaggeessuuf baay'ee mijaawaadha jennee laalla gama keenyaan keessattuu waan seeraa waan of keessatti qabatu waan ta'eef mootummaan sirni jigee seerri jigee seerri biraan jechuuf gaafa deemu qophii maal ta'uu qaba isa jedhu antisipeet arguu waan dandeenyuuf akkuma ogeessa seeraatti iyyuu jechuudha. Konstitutional crisis isa jedhamu kana mootu biyya keessa kan jiru seerri hin jiru waggaa digdamii shan iyyuu hin turre mootummaan seera tume malee seera sana hin hordofne amantaa jedhu qabna. Waldaan ogeessota seeraa kun waan kanaaf baay'ee fit godha jennee ilaalla gama keenyaan jechuudha. Warri affeerre iyyuu kun hojii keessanii gaariidha jedhanii waan fudhataniif waltajjii kana qopheessine jechuudha.
Egaa amma namoonni walga'ii kanarratti argamuuf deeman akka jaarmeeyota siyaasaa moo akka maalittidha kan affeeraman maqaa dhahuu dandeessu?
Dhaabota siyaasaa Oromoo hunda isaaniitu jira. Beektota Oromootu jira. Beektota Oromoo yoo gaafa jennu ogeessota seeraa keessaa namni dhiyaatan jira. Riisarcheroota adda addaa irraa beektota qorattoota jechuudha. Kana malee bakka bu'oota koomuniitiiwwan adda addaa biyya keessaas dhufanii dubbachuu danda'an warri siyaasaa beektonni Oromoo aktivistoonni Oromoo warri miidiyaan waa'ee kana gabaasaa jiran biyya alaatti kan jiru isaan maalidha kan jedhan warra mirga namaa falmurraatii kanneen dhufan jiru qorattoonni addaa intarastii qabna waan kanarratti qorannaa gaggeessanii jedhan dhuunfaatiin kan dhufanii dubbatanis jiru jechuudha. Kana qofa ammoo miti yoo amma walii galanii waliin hojjechuu hin dandeenye balaa guddaaf of qopheessuu itti gaafatamummaa guddaa keessa of galchuu waan ta'uuf kana hundumtuu hubataa walii galaniiti waa tokko kana keessaatti buufannaa jenne yaadna jechuudha.
Egaa akkuma carraa ta'eetu labsii yeroo hatattamaan kun dhufnaan kana karoorfattammoo walga'iin kun durumayyuu kan itti yaadame ture.
Yaada kana baatii jaa dura gaafa osaan as Landan kanatti qophii qopheessuuf dhufe miid tarmi jedhanii gaafa qopheessan irraa eegalee waan gangalachaa ture nama gidduutti Ameerikaatti yaadni akkasii hin ture jedhanii nu biratti yaadni kun gangalachaa ture yaada wal geeddaraa ture namoota wajjiniin jechuudha. garuu paablikiin goone mariirra ture utuma mariihatamuu utuma mariihatamuu yeroo dheeraa fudhate jechuudha duuba asitti qopheessuuf yaadne jaa kanaaf isa kana wajjiniin waliin qabatu garuu sochii isa biyya keessaa gaggeeffamu kana wajjiniin wal arga jechuudha sochiin biyya keessaa gaggeeffamaa jiru cunquusaan baay'ee hammaachuusaa mootummaan kufuu jalqabuusaa arguuf baay'eedhuma beekumsa guddaa kan nama gaafatu miti akka ogeessa seeraattis akka nama sirnicha keessatti hojjeteettis kufuuf akka inni deemaa jiru seerri gonkumaa hojiirra ooluu dhaabbachuusaa mootummaan uummata irratti abdii kutuusaa uummanni mootummaa irratti abdii kutuusaa argamuu erga jalqabee tureera jedha mallattoonsaa. Kanaaf waan seeraa waan heeraa yaaduun barbaachisaa akka ta'e yaaduun erga jalqabee tureera jechuudha.
Walga'ii kana xumura irratti yaada hundumaa walitti fida jettanii karoora gara fuulduraa waan ta'uu wanti dhiyeessitan jira jechuudha.
bireeniin oromoon qabu asitti akka argamu gooneera sammuun oromoon qabu qorattoonni beektonni oromoodha hooggantoonni siyaasaa marti akka dhufan gooneerra karoora tokko waliigaltee tokko irra gahamee bahamaa jennee yaadna jechuudha ibsa ejjennoo tokko fudhataniitu ba'uu danda'u amantaa jedhu qabna dhuma marii keenyaa irratti hirmaattoota walga'ii sanaaf dhaamsi dabarsitan yoo jiraatu hundumtuu akka irratti qophaa'ee dhufu namoonni landan jiran baay'een isaanii irratti hirmaatuuf jiru gabnaan baata bakka dhabne keessummeessuu dadhabne malee oonlaayin istiriim goona waan ta'eef namni dhaggeeffachuu danda'a namni gaaffii qabu dursee websaayitii keenyatti poostii goone irraa imeeliidhaan gaaffii qabu in anticipation yaada qabu quuqama qabu namni nu dhiyeessuu barbaade dhiyeessuu dandeenya isarraa fuune dhangammaatti poostii goone namoonni adda addaa gaaffii nu ergaa jiru namoonni gaaffii qaban yaada qaban akkaataa gaaffiitti dhiyaachuu kan danda'u nuufaa erganii waltajjii irratti dhiyeessuu dandeenya namni bakka fagoo jiran bakka hiituu jiran kana gaafannaa kana fakkaatu jechuudha.
Obbo Tashaalaa Barraa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Ati biqiltoota kana waan namni
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
voice.